muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi nongeye kubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika muyumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri naho ku rubuga rwa interinete mutumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese nshuti mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba ibipimo bya shaje virale ntibiriho mu Burundi bwose hariho nk'urwaruka rumara nk'imyaka ibiri bataragirisha ivyo bipimo barabe yuko imiti bariko barafata ikora neza ikindi naco n'ibindi bipimo vyagirirwa abagendana umugira wa sida uno musi vyagabanutse cane uwo ni fabien ndikuriyo userukira uh, urwaruka rugendana umugera wa sida mu burundi avuga ko kuba ibipimo bya sida byaragabanutse ari ingorane kuko bituma umurwayi atamenya aho igipimo cy'umugera afite cyifashe iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'ikiganiro kwa nyaburunga ni mu kanya rero mube hafi ya radiyo yanyu dukomeze noneho tujya mu karere k'ibiyaga bigari uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku ndwara ya sida amakuru yo mu karere rero tuyahere mu burundi aho abayisilamu bane ku ijana mu gihugu bagendana virusi ya sida umutambukanyi cyangwa se umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe waserukiye leta mu birori byo guhimbaza uwo munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida yemeje ko igituma umugera wiyongera mu bari mu idini rya isilamu ari uko abagabo bashaka cyangwa se bubakana n'abakenyezi benshi sheikh sadiki kajandi abdala urongoye idini ry'abayisilamu mu burundi yavuze ko bagiye kongera inyigisho kugira ngo iyo mibare igabanuke naho mu rwaruka urwaruka rugendana umugera wa sida rwo rwemeje ko rufite ingorane kuko ibipimo byakorwaga byagabanijwe bikomeye mugenzi wacu Hemonzimana aduhe ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru umunsi mukuru mpuzamakungu wahimbarijwe muri zone buyenzi komine mukaza mu gisagara ca bujumbura kuko ico gisagara arico kiza kwisonga mu gihugu ku bantu bagendana umugera wa sida umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza yararongoye ivyo birori yashimikiye ku banyedini ya isilamu aho yemeza ko aribo baza ubwa mbere mu yandi madini kuko nk'uko iki cigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cemeza ko abayisilamu bane kwijana muri iryo dini bagendana umugera wa sida Denise nkuru nziza asaba abarongoye idini rya Isilamu guhimiriza kwipimisha imbere y'uko bakizabo naho yemeza ko bizogorana kuko abagabo b'abayisilamu barongora abakenyezi benshi abazaba babimenyereye kwipimisha muzobasaba impapuro mwipimishirije ko bagiye kubaka byorohe ariko nanjye ngeze aho nagize akabazo ko hariho abasohoka batababwiye ari nk'umugore wa kane wa gatanu arasohoka muzamwumva ngo ni umugore wa kanaka ntimunabimenye abo mumenya ni ba bandi kumbure baca muri leta kugira ngo babigaragaze muri leta nibo musaba izo mpapuro hariho n'abandi baca ku ruhande nicyo gituma guhimiriza kugira ngo umuntu wese agire uwo mutima wo kwipimisha birakenewe cyane abaserukira idini rya isilamu mu ntara zose z'igihugu bakaba bari bitavye ivyo birori aho bahawe inyigisho kugira bakora ibishoboka mu gufasha ko ibitigiri vy'abayisilamu bagendana umugera wa sida bigabanuka Sheikh Sadiki Kajandi Abdallah rongoye abayisilamu mu Burundi akavuga ko hafashwe ingingo ko abashaka kubakana bazobanza kwerekana ko bipimishije kandi bakomeye akemeza nuko bagiye gukomeza inyigisho uko dusenze gatanu ku munsi niko twigisha kiba abayisilamu ntibinjiye mu bintu by'ubusambanyi ntibashurashure eka e, bagerageze kurinda imibiri yabo kugira ngo bagire amagara meza kuko e, udafise amagara nta kazi na kamwe woshobora twaramaze no gutangaza yuko ata muntu azoja kubakana n'uwundi w'umwisilamu batabanje kuja gupimwa yuko bafite amagara meza ameze neza ku kibazo cy'uko kurongora abakenyezi benshi mu idini rya isilamu vyongereza abandura umugera wa sida kajanda arabihakana akemeza ko kubwira umuyisilamu aharike abanza guhanurwa kandi ko guhagarika atari itegeko ariko ari uruhusha bikorwa n'ukwija ibisabwa uwundi mugwi wari waserukiwe n'urwaruka rugendana umugera wa sida Fabien Ndikuriyo yaruserukiye yemeje ko uyo mugwi w'abagendana umugera wa sida wugarijwe n'ibibazo mu gihe ibipimo byagabanutse bikomeye bigatuma umugwayi atamenya aho urugero rw'umugera afise rugeze nk'akararo ibipimo vya shaje virale ntibiriho mu Burundi bwose hariho nk'urwaruka rumara nk'imyaka ibiri bataragirisha ivyo bipimo virale barabe yuko imiti bariko barafata ikora neza ikindi naco nibindi bipimo vyagirirwa abagendana umugera wa sida uno musi vyagabanutse cane mbere bimwe bitanakorwa kiretse shaje virale nayo nyene igakorwa inyuma y'umwaka uca wumva yuko iyo n'ingorane nk'ubu hariho uwugendana umugera wa sida afise ingorane ya anemi ntazogirisha igipimo ca glycemie kubera yuko ivyo bipimo ntibiriko birakorerwa kiretse mu gihe umuntu ari ku muti kanaka nka trivadani hashobora kugirirwa ico gipimo ca glycemie ugabo nk'umuntu ari ku murongo wa kabiri ni kuvuga nta gipimo na kimwe azogira nk'uko uyu yaserukiye urwaruka yabimenyesheje icyatumye ibipimo bigabanuka ni kena ry'uburyo kuko abafasha muri ico gisata bagabanije imfashanyo eka no kudakoresha amafaranga ico gisata kiba cahawe bituma abayatanga bayagabanya icigwa cakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi cerekanye ko abandura umugera wa sida mu gihugu c'u Burundi bagabanutse bava kuri rimwe n'ibice bine kw'ijana mu mwaka wa bibiri na cumi baja ku busa n'ibice icenda kw'ijana mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi n'aho abajejwe amagara y'abantu bemeza ko urugamba rukiriho kuko hari imigwi y'abantu imwe imwe ibiharuro vy'abandura bikiri hejuru ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika remo urakoze tunyaruke noneho mu rwanda aho abakora umwuga w'uburobyi mu kiyaga cya kivu mu ruhande rw'akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda n'abakoresha babo batumvikana batavuga rumwe ku gihembo gihabwa umurobyi abarobyi bavuga ko amafaranga ibihumbi umunani bahabwa ari make mu gihe abakoresha bo bavuga ko icyo gihembo gihagije umunyamakuru w'ijwi rya amerika temisitokere mutijima yaganiriye nabo ategurira inkuru
ni mu masaha y'umugoroba ashyira ijoro ku nkombe z'ikiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka rusizi ako ni akamo k'abarobyi bashotse ikivu bagiye mu kazi kabo ni akazi bakora kuva mu masaha y'umugoroba bagakesha ijoro mpaka mu gitondo benshi muri bo bibasaba gusiga imiryango yabo nibura mu gihe kigera ku kwezi bakakimara bataragera imuhira ndetse gishobora no kurenga bitewe n'aho amakipe bakoreramo yerekeje muri aya mazi magari y'ikivu bakora mu buryo bwa nyakabyizi bakorera ba nyiramataro bariyo bita amakipe abo nabo bakabahemba amafaranga ari hagati y'ibihumbi birindwi n'umunani y'u Rwanda mu gihe kingana n'iminsi makumyabiri n'itatu ni amafaranga abarobyi babona nk'intica n'ikize igihembo usanga ari gike cyane kubera ko iyo urebye iminsi makumyabiri n'ibiri cyangwa n'itatu ibihumbi umunani aba ari amafaranga make cyane tuvuye imusozi baratubwira ati ni ibihumbi umunani turi bugendere bya bihumbi umunani ejo wagera igihe bakakubwira ati habonetse bitanu kandi bazi ko ukeneye mituweli bazi ko ufite urugo bazi ko ufite abana kandi ibyo byose nta wundi bari burirebereho make cyane nyine ugutegeka gukubita aryamye ntabyo ni ukubura icyo dukora bijyanye n'iki gihembo bahabwa kuri bamwe uretse n'iterambere no kwita ku bagize imiryango yabo biracyari ingorabahizi maze imyaka mirongo itatu n'ibiri nkora umwuga w'uburobyi none urebe ndashaje none ku myaka mirongo itatu umaze kugera ku cyo umaze gukuramo iki uretse kurya gusa se hari ikindi nakuyemo nta kindi abana ubwabo ubu ngubu umwana asigaye yitunga da ubwo ni gutyo nyine iyo amaze gukura ikivo kiramutunga byagenda gute aba barobyi bavuga ko bababazwa no kumva ba nyir'amakipe bababwira ko na bya bihumbi birindwi cyangwa umunani bemerewe batari bubicyure iyo umusaruro warumbye nyamara mu gihe warumbutse nta n'ikiyongeraho mu gihe twabonye umusaruro ntibavuga ngo reka tube n'agahimbaza musyi tubahereze wenda ng'icumi cyangwa cumi na bingahe noneho iyo twawubuze niho batwereka ingorane yagize akatwereka ngo wenda murahembwa bitanu ngo niyo mfite ngo murihangane tukibaza nose kuki iyo twabonye umusaruro atatubwira ngo twabonye umusaruro uyu nguyu wenda reka nanjye murengerezeho bibiri icyo kintu cyaratugoye cyanadushenguye twabuze naho ubwo twakivugira bagasaba rero inzego zibishinzwe kubafasha igihembo cyabo kikaba cyakwiyongera twebwe nk'abakozi icyo tuba twifuza ni uko amakoperative yagira iki akora akaganira tukiga ku mushahara w'abakozi tugomba gukorera wenda ukemezwa natwe ubwacu nk'abarobyi tukagira koperative tubarizwamo nibura twifuza yuko nibura bajya baduha ibihumbi makumyabiri niba hari ukundi ubona ubuyobozi bwazatwitaho bukareba aho bwatukuraho iki kintu wenda tukajya duhembwa natwe nka cumi na bingahe byibura ku kwezi byaruta icyakora ku ruhande rw'abagize ihuriro ry'amakoperative akora uburobyi mu kiyaga cya kivu mu karere ka rusizi ho igihembo babahabwa kirahagije bwana nzeyimana jean claude uri kuri ati bigendana nyirizina n'uko mu mazi hahagaze iyo rero nta musaruro uhagije urimo turongera tugahura tukavuga ngo ese umukozi yakagombye kuba ahembwa ibingana bite kugira ngo bya bikoresho nabyo akoresha bizabashe kwisazura muri make biba ari ibintu bifite umurongo ariko mbona tugerageza kubishyira ku murongo ibyo babona byari ibyo byakagombye kuba bihagije mu gihe izi mpande zombi zitemeranya ku gihembo cyakabaye gihabwa umurobyi inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka rusizi zatubwiye ko zidashobora kwinjira mu micungire n'imihemberwe y'abarobyi kuko ari abakozi b'abashoramari bigenga Bwana Kayumba Efuremu uyobora Rusizi yabwiye ijwi rya Amerika ko uretse kuba abo barobyi bagana ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'umurimo bikabahuza n'abakoresha babo bo nk'ubuyobozi bwite bw'akarere ntacyo babikoraho aha mu karere ka Rusizi habarurwa amakoperative y'uburobyi agera kuri arindwi ahuza ba nyir'amakipe y'uburobyi abo bose rero nibo bicara bakagena icyo gihembo gihabwa umurobyi wa Nyakabyizi ariko we nta rundi ruhare abigizemo Temistokle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda tugushimire cyane temistokire mutijima kuri iyi nkuru waduteguriye uganira n'abo barobyi dukomeze rero mu kanya tubagezaho andi makuru ya radiyo ijwi ry'amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti wayizi ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gucika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kirohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
twongeraho tubashimire inshuti bavandimwe kuba mukurikira radiyo ijwi rya amerika kuba mwarahisemo gukurikira radiyo yanyu muri uyu mwaka wose turi hafi kuwusoza hasigaye ukwezi kumwe gusa twatangiye deja ukwezi kwa cumi na kabiri ubwo rero tubashimira cyane iyo nkunga yanyu kuba muhora mutugezaho ibitekerezo inama mukatwandikira kandi mukadukurikira buri munsi twibutse ko mutwumva kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mukadukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda metero makumyabiri na kabiri ariko kandi mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa interinete igihe ibiganiro byacu byabacitse ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu uh, voa akadomo com uh, wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com radiyo yacu voa ni mu ijambo rimwe gusa dukomeze rero tubagezaho noneho cya kiganiro mumenyereye muri uyu mwanya ikiganiro kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa nyaburunga muti none uno munsi tugiye kuyaga ibiki ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko dufise umutumire umwe rudende gwa dege tukaba twashimye kugaruka ku vyerekeye ifatwa n'irengutswa mu butungane ry'abagirizwa ko baba baragize uruhara mu isenyugwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi perezida Melchior Ndadaye mu igandagurwa ryiwe no mu bwicanyi bwakurikiye bugahitana abarundi isinzi no munsi nk'uko nabivuze mfise umutumire umwe rudende nawe ni honorable François Ingeze ni umudasigana wa kera akaba yaranabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu muri leta y'ubumwe kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu aho yaciye atorwa kuba umushingamateka ku izina ry'umugambwe w'abadasigana iprona maze mu kwindwi abisikanya ku ntebe y'ubushikiranganji n'umuhisi Juvenal Ndayikeza yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri leta ya Melchior Ndadaye maze nawe akaba yagandaguriye rimwe n'uwo mukuru w'igihugu Honorable François Ngeze mwaramutse ndaramukije sangwe muri kino kiganiro murakoze cyane rwose
urakoze nawe kumbure ku batamuzi mbega none François Ngeze ni mwene nde François Ngeze ni mwene Bizimana Emmanuel umunyagisaka wo muri komini Sare umutumba Rutegama muri province ya Bujumbura
sokuru ninde
sokuru wanje ni baragwira baragwira nawe ni mwene nde baragwira ni mwene donongo donongo yande
donongo ya gasabo gasabo wande gasabo rero twagize iriya hantu biti yakwibarura uri kuragenda uri kuraje igitego uvuye muramvya kujya bugarama hari isoko rimwe mu gatabo
akaba ari mweneri nawe oya aho bica bingora
reka kumbure rero byose ibiso n'ibisokuru abatwumviriza barashoboye kumva iyo bigarukira honorable François Ngeze yavutse ryari mu bisanzwe handitse ko navutse mu itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu uvuze ngo mu bisanzwe handitswe ngo hariho ibitanditswe rero mu by'ukuri rero navutse tariki zitanu mu kwezi kwa kabiri igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na kabiri none kubera ko byahinduwe gutya byahindutse igihe muri igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri nahunga ntaraheza amashuri ngiye kurondera amashuri rero umupadiri nkunda cyane ariko yaritabye imana yitwa kola albert kola niwe yansabye yuko biba byiza kugira nemerwe n'ingoga yuko norenza ku myaka ibiri
honorable François Ngeze ni umuporona cyangwa ni umuparipehutu
ni umuporona wego mbwire nko kuntu hari abagaza bavuga ngo yego ngo ijwi ni porona ngo mugabo ingendo ni paripehutu none ntacyo babikurako icyo babikurako oya kwari gusa kunyikeka ataco ato babihereye kuko ntibashobora kumva nk'umuntu yabaye mu rwanda nk'umuntu yabaye impunzi imyaka nk'iyo namaze yuko yoshobora kuza akagwanira umuganga w'adasigana iporona ntibavyemeje ico gihe co kuribagaza baranyinubaro cane ni naco gituma mbere n'igihe natangura akazi nakoze amezi arenga icenda atafaranga na rimwe barampemba igihe rero nababaza ubu igihe ntangwe kuganira nabo baravuye ku butegetsi bambwira yuko batampemba kugira kugira nomoke nitwe niyo muri jewe nyine mugabo birabananira kuko jewe nk'uko data yari ameze jewe ndindwaha
uti ntiwigeze uba umuparipehutu none koroneri biridozere ntacyo bipfana n'igisoda kuba kuba paripehutu urumva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu hariho umugambwe wari uhari witwa bita tabara uburundi atari foronabu y'uno munsi oya si foronabu y'uno munsi urumva ubwa mbere yari weneje yarigizwe n'abapadiri kugira bagarukire ku mpunzi z'abarundi zari mu rwanda iyo weneje rikaba yakorera mu bubirigi hanyuma rero hageze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu niho rero wenije witwa rugurika matiyasi yaba hajya i buhonga yaritavye imana niyo avuga ati wenije tuyiko bavuga yuko dush- dushobora kwifata ansharge reka wenije tuyihindure tuyigire eh, ihuriro ry'impunzi dushaka guharanira agateka kacu hanyuma ucumira nk'umugambwe ucumira nk'umugambwe kandi icyo gihe nari ndawukomeyemo eh, kuko natwara eh, kompanyi yitwa kompanyi d'intervention polyvalente twayita charlie ariko Colonel Bulldozer ikarita gute
Colonel Bulldozer nawe urumva eh, je nari umukozi cyane nari umukozi cyane narashobora kuva i Kigali nkagenda i bukavu n'amaguru yego nta gushikuza kubaye gushikuza kuri mwana gatoya mfise mission banugitse iki- i bukavu narava i kigali nkagenda n'amaguru kuko nta modoka nta mafaranga rwose yo ku- yo gufata imodoka nawe uravyumva ico gihe barashobora kuntuma nkava eh, i kigali eh, nkagera muri tanzania n'amaguru basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe Eh, ico gihe rero babonye ivyo bintu ubwa mbere baratangaye banyita ntunzeye colombe kubera na nyaruka hanyuma babona bakaburiza ndabikora nkabikora no kwiga kandi kwiga ntivyangora cane bavuga bati uwo muntu ntasanzwe ni nk'ikibiridozeri kiri mw'ibararo kiriko kirahise kiriko kiba kirahenura ibiti ni nawe nyene ura- urabona arahenura ivya politike agahenura ivya gisirikare agahenura ivyigwa ivyo vyose ti- ntaho bitandukaniye n'ico kimashini Ata- ubwa mbere nararyanse kuko wamenga bariko baransuzugura mugabo mu nyuma maze maze kwiyumvira ndavuga nti après tout ivyo biti novyitanya n'iki n'iki none ko ndabishobora jewe nanjye ndaryemeye naho vyatanguye koroneli naryo Eh, koroneli pete ya gisirikare washikiriye Eh, oya koronere eh, ni uko icyo gihe mu gisirikare haba mu rwanda haba mu burundi mbere ni kongo koronere niryo pata- niryo peta ryari riri hejuru bakona rero yuko ibyo nakora ni uko eh, nakora ibintu birengeye birengeye ibyo abantu biyumvira uko umuntu bomwiyumvira uko ibikorwa bavyiyumvira bagasanga rero ndabikora cane naratumika cane bantumye ahantu ntaho ntaja kandi nkazana inkuru ikenewe n'ingoga canke nkazana ubutumwa bukenewe n'ingoga rero babona yuko nkora ibintu kumbure bidasanzwe birengeye n'imyaka nari mfise mbere Eh, baca banyita rero ico gihe eh, baca bampa bambwira ko ndi koroneri ko nari nsanzwe ko nari nsanzwe ndaba ivyerekeye eh, muri eh, muri tabara ko nari nsanzwe mfise eh, ikompanyi natwara yitwa Charlie nta bintu byo guhangana na koroneli yohani batista bagaza byarimo
Eh, nani batiza bagaza eh, twarahangana mu gatoya mm, ngeze igihe nataha eh, kuko ubwa mbere aho twatangiye guhangana nawe ni igihe ntoye yuko mu gukoresha konkuru nasiyonari harimo ivy'uko i na u i bayandika imbere y'umututsi u bakayandika imbere y'umuhutu hanyuma rero igihe nabitora namaze kubibona narabishikiriye wabigunduwe ndi mu babigunduwe ndi babigunduwe hano mu bujumbura nivyo navyerekanye mu nyuma rero niho nafatwa ndafungwa kubera ibyo bya i na u ndafungwa hanyuma eh, mu nyuma ntuzeyi wari wararongoye icyo gihe iperereza yitwa ndabanetse koroneli ndabanetse turahanganwa kweri gushaka ko tuja kwa imbere ya- ya perezida bagaza Eh, turaja imbere ya perezida bagaza hanyuma bagaza aravyumviriza mu nyuma arababwira ko bandi- ko bandikura ikindi gihe naho aho kuri bagaza nyene ni uko ivyerekeye konkuru nationale jewe nageze gukosora eh, konkuru nationale yabo ibubanza hanyuma barabitora ndabona ko abantu amanota meza mugabo hageze yuko impapuro zigaruka sinibuka umwaka basanga nsanga bafise ubusa abibubanza kandi je n'abakosoye kandi ico gihe ubanza hano nari mfiseyo n'abahungu ba mukuru wanje bahiga bari muri primaire urumva narabikurikirana cane ivyo bintu vy'ububanza nsanga rero bose baronse ubusa hanyuma ndabaza umushikiranganji ndamubaza nti njyewe mu byo mwadushikirije hari ibyo nta- ntategereye neza kuko ibubanza igihe twakosora habonetse amanota make twaronse ni mirongo itandatu mugabo mu byo muzanye muze yuko baronse ubusa ntibyere rwose ndabitegera uwo mushikiranganji yacu avuga ngo yarindiwe Ah, yari hagizimana isidoro umushikiranganji yari arambwira ati aye efekitivu ibyo bintu twaramutse ko byazimiye kiwewe rero ushobora kuba niwe ukwiye kumenya ukuntu ibyo bintu byazimiye ahubwo nibagufate baca baramfata bantamumvuta kuri icyo gihe nari umukuru wa serire hari isororezo serire y'umuganga w'adasigana iporona jewe narababwiye nti ni ukuri mwebwe murongo y'inama ni ibyo bintu ntabyo dushobora ntabyo dushobora kugenda kubwira umunyagihugu uno munsi ngo iseminari y'abapadiri ifashwe na leta ntabyo dushobora kandi abantu bari ngaha ntihagire abagenda babeshe ngo baraza kubishobora ndetse nako cya kabiri mfite ikigoranye niko muri kamara amashuri y'abapadiri leta gushika ubu nkaba nzi yuko mu mashuri mirongo irindwi n'icyenda twari dufise etablisema dufise ni muri izo etablisema abahutu ni babiri icyo gihe hari umuhu yari umushingano yitwa john hari no mushingano yitwa pierre claver nibo bari abahutu bafise ikurizo nabo nyine ntibabisamarise bari bafise icyo bita cycle d'orientation ni ukuvuga bagarukira muri diziemu nivyo navyo nyene murabiraba muri ibi mugiye guhindura muraraba naho nyene ko muhindura bati uwo ni umwumuzi banta mugasho Eh, banta mugasho je muri iyo nama badutumiyemwo nanavuze yuko iyo nama izotugora guhamagara abigisha kuko basabye kuva kera yuko bobongera agashahara bakaba batagize bakaronka ni mu gihe rero botubwira yuko kuri stade bazovuga yuko ako gashahara bazokaronka Nico jewe ndashobora kwisha mu bantu bazomubiriza abigisha bakaza ni mugabo bazi yuko bazoza baga- bagataha uko bizongora kubasigurira iyo situation ya anniversaire ya 25 anniversaire hanyuma ico gihe mbere umushikiranganji yari yari arongoye inama yari mu nshinga ntayo ikazatsa inama yo gutegura ruvensenke ruvensenke aniveriseri yari mu nshinga ntayo ikazatsa mu nshinga ntayo yitonda hanyuma ndabishikiriza ndabishikirije mm, nibaza ko yaba yarabivuze hanyuma umukuru w'igihugu aradutumira mu nama turi abantu bakeya Eh, ngo hariho muri mwebwe abavuga yuko badashobora kuzokora igikorwa cyo kumubiriza abantu ngo ni nk'abandi jewe naramubwiye yuko ah, abigisha bigoye kuzobamubiriza kuko mm, hari ibintu bagiye baremererwa batari bwaronke ni nk'agacahara abami basaba kuva kera n'ubundi ntabwo ari karonke hanyuma bakaza baza rero umuntu atera inkuru kandi itere severi murariwe ko utari bwatahe ngo nk'ivyo wabimenye gute ngo uzi ko bavugira gute jewe nabwira nti bantumye uba- ubundi ngaha bantumye ngo munazogira mubabwire rero yuko ngo igihugu gikenye jewe nsobishikiriza ntimugo nimwabona ntazanye abantu benshi muze mwibaza yuko jewe ari je nabahuje kuza basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe aha niho harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro urakoze cyane honorable francois ngeze ndagukengurukire nibutsa yuko wahoze uri umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda gushika mirongo icyenda na gatatu aho wari umushinga amateka yatowe ku izina ry'umugambwe w'abadasigana iprona ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro Eh, murakoze cyane namubwe nyene ndabashimiye ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na jerome niyo nzima kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaa cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga ni kuri radiyo ijwi rya amerika
reka dushimire jerome niyonzima hamwe na bagenzi bacu bafatanije kudutegurira ikiganiro kwa nyaburunga ubwo rero mwabyumvise ko ikiganiro ki- tukibagezaho buri wa gatandatu ni ukujya muhora mutega amatwi kugira ngo musobanukirwe kuri byinshi bivugirwa kwa nyaburunga mbibutsa kandi ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda kandi nisegura mu mwanya wa bagenzi banjye ku batabasha kutwumva neza kuri iyo mirongo ya fm hari abamaze iminsi batubwira ko iyo mirongo ifite ikibazo nisegura no kuba ari mu burundi batwumvira ku mirongo migufi shoti waves akaba kandi fm mukomeje kuyitegereza natwe turategereje mukomeze mutwumvire ku mirongo migufi rero metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ababishoboye mujye no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu aha rero akaba ariho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tubashimira mwese kuba mwateze amatwi kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ku buhanga bw'ibyuma yari enjeniyeri ifin utku afatanije na geoffrey mutagoma kuri mikoro yari eugenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika